et mon fils des radios Sud-Amérique. radiyo ijwi ry'amerika saa munani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ku metero cumi n'icyenda na metero mirongo irindwi na zibiri mu rwanda umutumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali na fm mirongo icyenda na zitatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icyenda ikisoro mwiriwe nshuti zacu muri kumwe na fide niyo ngabo mu mwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiza c'ibihara vy'inguge eh, catanguriye ku mugabane wa afurika kibandanya gukwiragira kiriko kiratandukira ibice vyo hanze y'uwo mugabane muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho ico kiza catse indaro kuva mu myaka yo muza mirongo irindwi kuva mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abategetsi b'ico gihugu batangaje ko abikekwa ko bafise indwara y'ibihara vy'inguge barenga ibihumbi mirongo ibiri n'indwi mu gihe abarenga igihumbi n'amajana atatu bamaze guhitanwa n'ico kiza kuva mu kwezi kw'indwi kurangiye ico kiza caratanguye kwibonekeza mu burundi aho umuntu wa mbere yacanduye mu mpera z'indwi irangiye uburundi bwatangaje ko igitigiri c'abantu ijana na mirongo irindwi n'umwe bamaze kwandura hisunzwe ibimenyetso vyo mu ntango bifatirwa ko kugira umuntu yemezwe ko yafashwe n'ico kiza abana nibo bageramirwa kurusha abandi n'ibihara vy'inguge reka dutege amatwi umenyesha amakuru Thierry Ndayishimiye atubwira uko ibintu byifashe mu Burundi ku vyerekeye ico kiza ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu busaba abanyagihugu kwirinda mu gukaraba intoki kutaramukanya mu ntoki ndetse no kutagwana mu nda naho biri uko iyo ugeze mu bice bitandukanye na cane cane mu gisagara ca bujumbura ubona abantu batavyubahiriza nk'uko abakunzi bacu bavyiboneye abaramukanya ndetse bakanasomana barabikora ku mugaragaro kandi hari n'abagenda bafatanye mu ntoki n'ibindi umushikiranganje ridwine baradahana ajejwe amagara y'abantu mu kiganiro aherutse gutanga mu ntango z'iyi ndwi ya bahamagariye abanyagihugu kurwanya ico kiza nk'uko barwanije covid cumi n'icenda kuko gifise umurindi munini ni ukuri tugerageze twirinde iki kiza c'akaranda dushyireho n'amazi yo gukaraba ku mabutike ku mafarumasi ahantu hose hahurira abantu ku masoko dusubire dusukure dushyiremo amazi hajya ku masoko abantu basubire gukaraba kandi tubigire itegeko kuba twabigira muri kovide twasaba yuko mwadufasha guhimiriza gukaraba ni indwara z'imigera ziroroshye kurwanya kuko ni ugukaraba gusa kudakora nako kudashurashura imaze gufata umuntu wa mbere yashurashuye duca dusigara tuyanduzanya mu gukora nako umukuru w'inama nkenguza amateka nawe emmanuel sinzohagera aherutse kwibutsa abanyagihugu kumvira ubushikiranganje ibyo bubasaba kuko iyo ndwara idatujijwe ishobora gutuma abarundi badashikira yambona kazoza bifuza yabishikirije aho yari yitabiriye ibikorwa byo guhimiriza gukora isuku mu gisagara ca bujumbura abantu twumvira ibyo abajejwe amagara batubwira batubwira ati harageze ko mureka kuramukanya reka tubyubahirize batubwira ati dukarabe kenshi reka dukarabe kugira ngo bigende neza nuko umwe wese yumva yuko urugamba ari rwiwe ariko naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya amerika bavuga ko ibyo basabwa bigoye kuko ikibazo c'amazi gihangayikishije benshi ntivyoroshe kugira isuku gukaraba ubonye n'amazi ntayahari amazi aracikagurika ku bwinshi sigura yuko n'amazi gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba vyoroshe
ayo mamezero yose bavuga baravuga nko gukaraba bakaraba amazi bakuye he umuntu ashobora kumara tuti n'isomene abo abanyagihugu bavuga kandi ko mu ntwaro aribo bari bakwiye kubikurikirana kuko babivuga mu majambo gusa ugasanga nta kubishira mu ngiro guhari mu by'ubushikiranganji busaba harimo gushira ubukarabiro ahahurirwa n'abantu benshi mu masoko mu tubari n'ahandi hahurira abantu benshi ariko abanyagihugu twavuganye bavuga ko atawusanga amazi yo gukaraba nkahimiriza kera hateye ikiza no mu masengero ahantu hahurira abantu benshi warumva bariko baravuga ati mwirinde mukarabe kuvuga ko ubunye benshi bagenda n'amaguru ni ukuvuga aho baca hose byumva bisaba yuko habaho ah, inzego zibijejwe zibiri zishyiraho ingingo mperekeza ku buryo tubwirizwa nyine kubishyira mu ngiro iyo ndwara y'akaranda ifata vuba ariko ikibonekeza cyane mu minsi cumi n'ine umuntu ayanduye muganga eme uwimana yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara zifatira mu maraso avuga ko ibimenyetso bya mbere umuntu agomba kwitondera ari ubushuhe bwinshi no kugira amasumbi uku niko abisigura ese ibimenyetso by'iyo ndwara na cyane cyane nk'ubushuhe buza hanyuma akagira ibintu by'amasumbi cyane atabyo yahorana umuntu arashobora kwibaza yuko ari iyo ndwara nibyo bintu bya mbere bitangura imbere y'uko haza bijya bintu by'uruherehere ruhera ku maso ariko rushobora no gushyikira n'ibindi bihimba byose by'umubiri na cyane cyane ku bihimba byihishije birondoka mu mugongo ku maboko no ku maguru abantu batandukanye barimo n'umuyobozi mukuru wa NSS ikigo kijeje gutegekaniriza abakozi General Major Emmanuel Miburo asaba abakoresha kurinda abakozi babo mu gushiraho uburyo bwo kwirinda aho bakorera e, guhamagarira abakozi na cyane cyane abakoresha e, ko bokingira abakozi mu bibanza by'akazi iki kiza cyaduteye iyo ndwara kandi kugira ngo umuntu yafashe avugwa akire ashobora kumara ukwezi kose ariko aravugwa kandi bigatwara uburyo bwinshi kuko habaho kubanza kumisha ibiherehere biba byuzuye ku mubiri ndetse n'ibyo abaryamye ko buri munsi baca babita umushikiranganji ridwine baradahana agasaba abantu kwirinda kuko kuvura umuntu yafashwe bigoye cyane bikanatwara amafaranga menshi ni ukuri iyi ndwara n'akaranda nyine abantu basohoka mu bitaro inyuma y'ukwezi indwi zitatu ni ukuri bitwara amahera menshi cyane turaboza tubogesha amaserumu mwibaze nk'umuntu turashobora kumwogesha amaserumu arenga cumi ku munsi ajya amaserumu ya solisiyo sare hanyuma tugaca tumushyira ko bya bindi bimwe dushyira ko abantu bahiye furamazine kugira ngo turabe ko ibikomere byokuma bityo birazimbye cyane amashuka ajyama kumva ajyama ku bintu duca duta ni ibintu bizivye rwose ni ukuri tubifate nk'ikintu gikomeye mu gihugu kuko iyo karanda katarashika mu rugo iwawe umengo ntakahari kugera ku genekerezo rya cumi na gatandatu uku kwezi kwa munani mu karere k'ubuvuzi ka bujumbura mu makaritiye abiri gusa ya kinama na kamenge honyene hari hamaze kwibonekeza abantu barenga mirongo ine na batanu banduye iyo ndwara y'akaranda k'inkende thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali turagushimiye tireve amakungu uh, ku vyerekeye ico kiza uh, c'ibihara vy'inguge canke vy'inkende uh, yoba agihagurukiye gute mu kiganiro muri sanga twatumiye dr com konakuze yanonosoye ivyerekeye indwara zirandagata umuganga bita epidemiologiste mu rurimi rw'igifaransa ndakuramukije mutumira yamboneza fideli ndaramukije n'abumviriza muri isanga mu gihe icyo kiza kibandanya gukwiragira mu bihugu bitari bike muri afurika gitanguye no gutandukira hanze y'umugabane wa afurika ku biharuro bya nyuma mufise ngaho mubona ibintu byifashe gute mu bihugu bimwe bimwe ntibiko byifata neza kuko hariho ibihugu tubona icyo kiza kiguma kirandagata haje ku isonga icyo gihugu duhana bibe mu biyaga binini ni ukuvuga igihugu cya kongo nicyo kiza ku isonga gifise abarwayi benshi barenga ibihumbi bitatu n'amajana ane ni ukuvuga dufatiye ku bitigiri twabonye hirya y'ejo hanyuma hagakurikira uburundi bufise abarenga amajana abiri na mirongo ine dukurikije ibyo bitigiri nyine by'icyo gihe ni ukuvuga kuri iyi ndwi turangije hanyuma hagakurikira santara afurike ifite mirongo ine na batanu gushyira kuri mirongo ine n'icyenda hanyuma nigeria ifite mirongo ine na bane hanyuma hakabaza cote d'ivoire bafite munsi ya mirongo itatu na repubulika ya afurika y'epfo hanyuma na congo ijya hirya y'iharanira intwaro rusange ni ukuvuga ibindi byose bifite abari munsi y'icumi icumi ni ibihugu byinshi bifise iyo ndwara ni ukuvuga ubu ni ibihugu birenga novuga byinshi cyane bifise nk'uburundi benine kamerune santafurike kongo d'Ivoire egiputa gabon kenya u rwanda liberia afurika y'epfo maroc sudani ni ukuvuga zambia ubugande ghana nigeria aho hose iyo ndwara irahari baramaze kubona iyo ndwara mu bindi bihugu ikwiye hose isi yose hariho abagenda bava muri ibyo bihugu bagenda bayitwaye ni ukuvuga n'abandi bayandurira muri icyo gihugu nyine rero urumva ikwiye hirya no hino ingamba ziri hirya no hino hariho abariko baragura injanjo batangura gucandaga bajya abantu bafise ubudahangarwa buke cyane babona yuko bubangamirwa n'iyo ndwara gusumbya abandi hakaba rero n'ibindi bihugu biriko birarondera ingene bakora ibyo byo gupima ni ukuvuga ibyo byo gupima bitazimvye byihuta nk'igihugu c'ububirigi mu ntara bita liege bariko barakoze kamwe bakoresha gupima bakoresha amaraso yo ku rutoki kuko igipimo kirazimvye gikoresha ni ca gipimo bita PCR pezeri n'igipimo gikoresha ubuhinga buhanitse bumwe bwo kuraba imigera y'indwara kizinze cyane ntiboza baragikoresha kuri abo bantu bose nicyo gituma mubona mbere n'aba bantu bavuga ko bafashwe dufatira ku bapimwe n'icyo gipimo kandi si bose bapimwa nk'ubu twavuga nk'iyi wacu cyangwa ahandi mu karere k'ibiyaga bigari cyamaze kugaragara cyamenyeshejwe nk'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatumenyesheje baraheza rero bakakirabira ku bimenyetso abaganga bacahita barabira ku bimenyetso niba bagija gupima umurwayi uwo ari we wose gupima bica bisigara bikorwa n'ubushakashatsi n'abajya gukora ubushakashatsi bwa laboratwari ariko ngaha ibitigiri mvuze ni ibitigiri byamaze gupimwa byatanzwe ku buhamya n'ibipimo byaciye muri laboratwari nkurikije ibyo muko muravuga rero ibitigiri nyakuri umuntu arabye birarengeye biriko biratangazwa birarengeye cyane kuko iyo bamaze gutangaza ko ikiza gihari baca babaha ibimenyetso bakorera ko abaganga bose kugira ngo babimenye kimwe iyo babibonye babikorere ko hanyuma ibyo bashaka byita ngo ni ka kirinike hanyuma ibyo nabyo ni ka konfirime mu abongereza b'abanyarwanda kumbe confirmed cases na clinical cases nibyo rero baheza bagafatira ko kugira ngo baheze babone iyo ndwara uko iriko irarandagata bongere banayikurikirane biravugwa ko iyo ndwara y'ibihara by'inguge canke inkende muri kongo ari indwara yahatse indaro mu gihe cy'imyaka myinshi kuva mu myaka za mirongo irindwi niko kigenda igahorera mu nyuma ikaduka igakwiragira bitumwa nige ni bitumwa n'ibintu byinshi ubu iyo tubona umugera tubona uko uwo mugera w'ibyo biraza inkende cyangwa ko babyita kosi akaranda nibaza ko babyita akaranda nk'uyu mushikiranganji ariko babivuga babyita akaranda imbere y'imyaka ya mirongo umunani imbere y'uko bazana injanjo zijya z'ibihara bijya bita bariyori kuko n'iyi ndwara isa na bariyori nyine isa kujya ku bihara hanyuma uretse yuko mu bihara kenshi amasumbi ntakunze kuboneka ariko ngaha amasumbazi bwa mbere n'ahandi usanga ari cyo kimwe rero ubushita bw'inkende cyangwa ibihara cyangwa karanda igikuru ni uko twumva iyo ndwara iyo ari yo hanyuma ni ukuvuga ubu mugera uboneka hari umugera wariyubuye wiyuburamwo uwundi uwakera wo muri congo hariho n'uwundi uwo muri afurika y'uburengerazuba ni ukuvuga ni ibiri ariko uwo tubona warandagase cyane ni uwo muri afurika y'uburengerazuba ariko n'uwo muri kongo urahari ariko urandagata cyane tubona ku isi yose iyo bapimye ibipimo bya pcr muri laboratwari niba ugaragara gusumba uwo muri kongo ni ukuvuga rero nyine yose ifata cyo kimwe imeze cyo kimwe gusa nuko nuko musanze mubizi ijya migera twita virusi igenda yiyubura kuko mu kugira ngo irondoke yororoke ikenera uturemangingo tw'umuntu ukoresha isemu muntu igenda irondera ingene yokwiha utwo turemambingo tw'umuntu kugira ngo iheze dukoronize itwinjiremwo iduhindure ingene ingene twateza gukorera umubiri w'umuntu nicyo gituma umuco ubona haza amasumbi kugira ngo umubiri wigwanire hakaza ibimenyetso bitari bike nk'ubushyuhe kugira ngo umuriro umubiri ujye kurwanya iyo migeri iba yinjiye muri wo mubona ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu oms ryatangaje ko icyo ari cyiza gikomeye cyane ku bijyanye n'amagara y'abantu amakungu ategereza guhagurukira byihutirwa muri uku kwezi mubona icyo kibazo iryo shyirahamwe ryagifashe nka nkama ryagihagurukiye kare n'ibihe biriko birakorwa iki kiza ni kiza kirafatwa boroboro umuntu agiye kuraba kuko burya mu bugenzuzi bw'ibiza dukora ibyo kugendereza kugendereza indwara rero byatewe kubigendereza kuva mu bihumbi bibiri na kabiri urumva haheze imyaka ibiri hafi ariko kubera iyi ndwara nk'uko bejeje kubivuga yari isa n'iyicuritse kuva waziye injanjo zijya zibihara zijya za variyore zijya bacangisha abantu rero abarutse kuva icyo gihe muri za mirongo umunani baracajwe bose ni ukuvuga iyo ndwara bazwa bati isa n'iyaheze ariko murazi ko imwe n'izo ndwara ntiziheza ngo zihere burundu kuko n'abacanwa bacanwa bose ijana ku ijana murabona n'indwara tuvuga za zijya z'ubukangwe arizo bita imbasa mu kinyarwanda baravuga ati ibihugu byarabiciye nta yikibaho imyaka n'imyaniko no mu burundi byarabaye ejo bundi ariko mu nyuma ikagaruka iragaruka kubera ibyo twita rezerwado bibisi ni ukuvuga aho yinyegeza ishobora kuba mu muntu itiyerekana ikigwanira ikagenda ikiryamira ntihagire ishingiro umuntu mugabo yagira nk'ibimenyetso by'uburwayi ni ukuvuga umubiri ubudahangarwa ikabugabanura umubiri w'umuntu hanyuma ikiyubura ntihabure ko indwara zose zaba iz'igituntu zaba izindi ndwara zose iyo umuntu umubiri wiwe utakigwanira neza nyinshi ziriyubura hanyuma zigaca zirandagata agahereza abandi ugasanga rero irarandagase ni ukuvuga nk'ino mu bihugu by'iburayi biteye imbere bari bararetse gucandaga mbere n'ibyo bihara bakavuga bati ntabyo tugifise ni nacyo gituma ubu babona yuko aka karanda kabinjiranye nako nyine kandi kabafata cyane gusumba mbere no muri afurika naho ku bijyanye n'inshandago bavuga ko inshansho zihari zidakwiye muri ibyo bihugu bimaze gufatwa n'uwo mugera bakavuga ko afurika ikeneye hafi miliyoni doze miliyoni icumi zinshandago kugira bigerageze kurwanya ico kiza mu gihe ibiza nk'ibi biguma biboneka vyiyadukiza n'ivyahari biba vyaracureshe nk'uko mwariko mubivuga bigaruka canke bigahinduka bikagenda birihindura ni kihe cokorwa muri afurika kugira ngo ibiza nk'ibi bishitse babe biteguye nko kubijanye n'izo ncanco ivyo ni ukuvuga ni ibintu biba bizwi gusa nuko batabiha agaciro kaniniya cane ni ukuvuga byaba amaleta n'ibihugu ni ukuvuga nk'ibiza byateye ni ukumenya ko bitagiye burundu bakabika amakuru bakagendereza kugira ibikorwa twamaze ko turabikora ni ukuvuga kugendereza indwara bakaraba kwa muganga ibimenyetso baronse babonye hanyuma bigakorerwa ko hariho rero indwara twita malariya dekarasiyo obligatoire ni ukuvuga izi zigomba kurungikwa vuba na bwangu ku munsi ku munsi kuri disitirigiti ni ukuvuga mu karere k'ubuvuzi bikarungwa ku ndwi ku ndwi ku ruhando rw'igihugu muri kiriya gisata kijejwe kurwanya indwara z'ibyaduka ni ukuvuga hanyuma nabo bagaheza bakaraba kundwi kundwi bakagenda bakurikirana bakurikirana bakora igendereza kugira ngo iyo ndwara bayisame itararandagata ni ukuvuga bakaba bayishinze ijisho bakavuga bati twebwe muri kino gihugu indwara zimaze kutwugariza n'izi bikaba bizwi ukamenya uti nka burya tuba tuzi yuko malariya hari igihe itera mu gihe cy'imvura aho tukamenya amashinya ko atera iki gihe tukamenya agasama tukamenya korera tukamenya mugiga mu bihugu bindi by'uburengerazuba hanyuma tukamenya ebola tukamenya izindi ndwara zose izo zikaba zizwi kuko burya iyo iyo ndwara yamaze gutera nk'uko nabivuze nta kivuga yuko idazosubira n'izi za kovide zose zirahari ariko si ku rwego zateye ko hanyuma ikindi cyo kidutuma dukora ibyo ni ugukora n'ubushakashatsi kugira ngo turabe iyo ndwara ingene igenda yiyubura igenda yihindagura igenda izana ibyo bita suje zindi zigenda zihindagura kugira ngo n'abakora imiti n'abakora injanjo bamenye nabo ingene bagenda bahindura ntibame kuri rwa rucanjani kuri wa muti nk'uko tubibona mu ndwara twita maradini dije zikunze usanga imiti yo muri za mirongo itanu ntiyigeze ihinduka ubu isigaye imeze n'aba bantu kubera ata bushakashatsi atana amafaranga mareta ashyiramo ugasanga indwara zugarije afurika zigiye abantu bagiye kuzikorera kuramo ubucuruzi b'abanyaburayi kubera yuko bafise ubwo burambe mu gukurikirana indwara no kumenya ubwo bushakashatsi ingene bazirinda n'ingene bazirwanya n'ingene bazivura rero urumva rero aho niho twategerezwa kurwanira cane cane kugira ngo ivyo biza ntibidutere tutiteguye mu nyuma bagaca babwira ubushikiranganji bati yamara turabona ko iyi ndwara iriko iraduga iriko abanyarwanda bavuga kuzamuka iriko irazamuka iriko iragenda ni ukuvuga turabona yuko kandi iyi ntara aka karere k'ubuvuzi iyi mitumba turabona ko ariho iriko iraturuka hariya hantu reka tumerukireyo tuzitire tutaronerwa nguko uko ibintu nguko uko biteza kugenda ugomba ku ibyo bita sante publike ubushikiranganje bw'abantu nuko bwateza gukora kuko si ukuvura abarwaye ahubwo no kubakingira nibyo byiza gusumba kuja kubavura basinzikaje murakoze ku mirongo ya telefone dufise john uh, kizimana uratwumva ubwo ndabumva cyane uduhamagara urihe john ni mu burundi mu ntara ya cibitoke muri komine mugo
ufite ikibazo baza muganga canke ciyumvira ushikiriza ubushikiriza je nashaka kumubaza sinategeye neza mbega iyi ngwara yoba ije ubu canke kera yoba yarabayeho kindi kibazo ca kabiri nagome mbaza mbeko tumenyeye hariho imfungurwa umuntu ashoboye gufungura zigatuma abasoda b'umubiri barwanya ingwara kanaka mbe ntangaburo yoba ihari umuntu yoza arafata kugira ngo iyi ngwara ntimufata ibibazo vyanje ni ivyo ndabashimiye murakoze cyane nama yego na uyu mu ariko aratwumviriza bo muri kibitoke muri mugwi na yaba ibibazo byumvikana kandi icyo nubabwira yuko bo begereye aho muri congo kandi aho hamaze hafi ku mupaka hamaze gufatwa abarenga amajana atanu na mirongo itatu na bane benshi kandi ramaze no guhitana abatari bake bashika mirongo itatu na bangahe na babiri hanyuma ibitege biguma bihindagurika mbere ngaho bamwe barataye baromoka bava mu bitaro baragenda baromoka kubera batariko barafashwa neza rero abo nabo baca bacika abantu bandagaza iyo ndwara kuko iyo ndwara ikeneye ko abantu bayirwaye bashyirwa ahantu ukwabo karagaciyemwo kugira ngo yumve aho aherereye yuko hariho umubanyi imwugarije gusumba hanyuma ikibazo abajije ati none iyo ndwara ni nshasha ni iyijubu cyangwa yahoraho iyo ni indwara yahoraho nk'uko fideli yabitangwa yabivuga mu za mirongo irindwi niho yaboneka ni kera cyane si kera cyane rwose ariko si vuba umuntu agiye kubiraba ariko niho yavumbugwa aho muri congo nyine iharanira intwaro rusange cyangwa y'intwaro rusange niho yagaragaye hanyuma ikaza iratera rimwe na rimwe ni indwara iguma ziratera uko igihe giheze nk'ubu ntiyari iherutse gutera yatewe gutera buhoro buhoro ejo bundi haheze imyaka ibiri mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri rero iguma irandagata igenda hirya no hino mu bihugu nk'uko twabivuze mu ntango hanyuma urabagije uti none hariyo imfungurwa umuntu yofungura kugira ngo yirinde yuzuze ubudahangarwa ubudahangarwa burya bugenda buzuzwa kuva umwana akiri mu nda akivuka n'uko akura n'ingene agiye arafatwa n'indwara zikamusigira ubudahangarwa kuko ariho ubudahangarwa ajya bwubakwa cyane cyane ni mu nzira zitatu ni ukuvuga hariho ubudahangarwa umuntu avukana ahabwa n'umubyeyi hajya mu konka amaberebere hariho ubudahangarwa akura mu byo arya mu byo afungura ziriya mfunguro zikwiye ni ukuvuga ndemamubiri ntanganguvu na nsanganyangaburo ni ukuvuga izo zose uko uzura zirya mu minsi yose zigenda ziguha ubudahangarwa hariho n'ubudahangarwa buca mu gucanja ni ukuvuga bagacanja umuntu nawe nyine azana ubudahangarwa ariko bw'iyo ndwara yacanjwa ntazana ubudahangarwa bw'iyindi ndwara hanyuma hakaba rero n'ubudahangarwa bw'umuntu yarwaye iyo asinzikaye barafata nk'umuntu yarwaye afite ubwo budahangarwa bakamukuramo bukenyi bakabwongereza uyu muntu arwaye asinzikaye ibyo bita iziminoglobulin nibyo rero bikunze kuba hanyuma hariho rero n'ubudahangarwa bupfa kubera umuntu yarwaye hanyuma iyo arwaye iyo ndwara ikamusigira ubudahangarwa ntazasubire kuyirwara nk'agasahama tuvuge iyo ukarwaye kenshi ntisubira kukarwara kuko gasigira ubudahangarwa umwana hanyuma ukazomukingira ubuzima busigaye ni uko rero ariko wumva rero kufungura byonyine ubu ni ibyo guhozaho kandi bizana ubudahangarwa twita ubudahangarwa busakaye ni ukuvuga ni nk'abasoda batagira sipesiyalite ni ukuvuga baba barindiriye icyo babwirwa kumviza yuko hariho umugera winjiye bakawusumira iyo umugera winjiye mu mubiri nuko rero mu mfungurwa niho ubwo budahangarwa buri nibaza yuko wanyuzwe utabizi naho turashobora kubandanya ubaza ikibazo bamaze kwishyura dufite kandi siriro virigo fidelis muvunyi uratwumva yego ndabumva neza udutaya kamuriye yego nshinzwe n'umutumirwa mwatuzaniye yego ikibazo mubaza icyumviro ego ni ikibazo n'igitekerezo nagira ngo mbaze icyorezo mu rwanda tubyita ubushita bw'inkende mu kirundi mukavuga ibihara by'inguge niko mu kirundi mubivuga hanyuma icyo nagira ngo mbaze umutumirwa ese iyo ndwara icyo cyorezo kugira ngo kigaragare ku muntu mwavuze ko bitwara iminsi cumi n'ine ko aribwo bigaragara ese mu kwandura kwacyo ko hari ushobora kuba wenda nk'umuntu umwe abirwaye akaba yahura n'abantu wenda nka batanu bamwe wenda muri abo batanu yahuye nabo mu buryo bwose bugaragara ari uguhoberana cyangwa se gusomana cyangwa se ibindi bintu biba bitemewe muri icyo gihe umuntu ufite icyo cyorezo cyangwa se ubwo burwayi afite uburyo utahura nawe bikabaho kuki bamwe babirwara bamwe bashobora kuba bakwandura abandi ntibandura ese icyo cyorezo ubwo burwayi bwica mu gihe kingana iki ku muntu uburwaye ese ubwo burwayi bwatangiriye muri congo cyangwa se hari no mu yindi migabane hari aho byari byarabaye murakoze cyane murakoze ego numvise ibibazo reka ntangure kuri iki cya nyuma twari tuhejeje kukivuga nibo babuvumbuye ubwo bushita bw'inkende muri congo hanyuma iyo bamaze kuvumbura indwara bashobora ku isi yose ko aho ziraboneka yagiye kuboneka mu nyuma mu bindi bihugu ariko aho niho yatanguriye hanyuma uvuze iki cyorezo rero aricyo kiza igihe kiguma ku mubiri w'umuntu ni ukuvuga ni mu gihe cyose akigwaye agifise bijya biherehere cyangwa afise bijya twavuga mu kirundi ibiturika cyangwa hajya udusebe tutarakira mu gihe cyose dufise tutaraba inkovu inkovu zitaragaragara uwo muntu aranduza ni ukuvuga ashobora kwanduza nk'ibyumweru bibiri bitatu bivana n'ingene yakize n'ingoga cyangwa yagumye afise ibyo ibyo bisebe ku mubiri wiwe hanyuma wavuze uti none iyo umuntu bamwe ko bandura abandi ntibandure kandi ahura n'abantu nibyo hariho abayigendana batanafise n'ibimenyetso ubwonko bwo mubizi mu kwandura ntiyandura yandura ahantu henshi yandura mu batembabuzi ikandurira mu gusuhuzanya ikandura mu kuryamana n'umuntu cyangwa kwiyorosa ibyo yiyorosheje cyangwa mu gukoresha ibyo yakoresheje byaba ibyo kurya cyangwa ibyo yakoze ko nuko cyane naho ni ukuvuga ibikoresho byo mu nzu iyo mubana n'uwo muntu urumva yandukira mu bice byiza ikandukira mbere no mu guhemerana no mu muntu ariko aravuga nk'ubu ndiko ndavuga aha hariho utuntu tutagaragara neza ku maso ariko tudute tumijagirika tuva mu kanwa iyo uramaze kubivuga iyo umuntu avuga cyane kenshi hari aho tugaragara urugero rero tugaragara hariho ututagaragara tujya rero umuntu aduhemye natwe turayimuha iyo migeri birimo nka kujya kwa covid ngira ngo mugiye kubiraba ngira ngo nu benshi bagiye banabivuga mu ntangamarara bavuze bati ni kuraba kwirinda kugira ngo twirinde covid ngira urabyumva rero iyo umuntu ayirwaye bivana n'igihe mwamaranye niho njya kwa covid iyo mumaranye umwanya cyangwa ukaba mwegeranye cyane baravuze bati iranandukira ikiye no mu bihimba by'irondoka mugabo si ukuvuga yuko ica mu bice by'irondoka nyezina igice cy'umugabo n'icy'umugore iyo byinjiranyemo oya ni kubera abantu bari muri icyo gikorwa baregerana cyane bagatsitana bagatsitana niho rero baheza bakayandura mu bundi bwobwo si bimwe bita ngo ni maladie sexuellement transmissible si kimwe noya niba mu banyarwanda mukoresha icyongereza ni sexual transmitted diseases si kimwe rero ni ukuvuga rero iyo umuntu akuye n'abo bantu ni ukuvuga mirongo itanu ku ijana barayitwara arayibanduza abo bana nabo baba bahuye akanya gato biruka bagenda ata mwanya bamarana kuko mugomba kumarana n'amaburiburi umunota canke urenga naho nyine mwegeranye ariko ufashe intera ntari kwanduza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri ko mwumviriza ikiganiro muri isanga
igira hirya ariko mada winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusange kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mwana shofe wowe ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye niyo kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shofe twigende
komba tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolence royal
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ndwara y'ibihara vy'inguge Uh, ni kiza kiriko kirakwiragira cyane mu karere ko muri afurika mbere no hanze yaho uh, kikaba cyatanguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo mwikoreje mubona mu ntara by'imyaka y'abantu ni bande bariko bageramirwa cyane cyane nico ki eh abageramirwa cyane nkuko mwabivuze mu ntangamarara burya ni n'abantu bose ariko cyane cyane aba bana bakiri bato eh barakarirwa cyane kuko ubudahangarwa ntibuba ari bwinshi bamaze kujya kuko murazi ko umuntu akura niko agenda ahura n'indwara zitandukanye zigenda zimusigira rero ubudahangarwa hariho rero n'aba bantu usanga bafite ubudahangarwa buke abafite indwara muhora muvuga ngo ni koronike cyangwa izi ndwara zigendanwa hariho usanga baba bafise ubundi bumuga bujanye no mu mubiri wabo haba mu maraso mu bice bimwe bimwe bajya bose n'abantu iyo ndwara ikarira hariho rero n'abantu bakuze nabo nyene irabakarira kuko kukura niko ubudahangarwa bugabanuka iyo rero igufashe kugira ngo uzane ubudahangarwa buno nyine bwinshi kandi bukwiye kugira ngo uyirwanye ibintu bikunda bisaba igihe urumva rero abo bose nibo kenshi bakunze no gucandagwa bakabanga urucanjo kugira ngo baheze barwanye iyo ndwara kwirandagata kuko nabo nyine uko bayirwara niko bayirungika ku bandi bantu bayihanahana bikaba rero ari ibyo bita bijya bakunze kwita ba reservoir de virus bakora ubushakashatsi babikorerako murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise muhozi faustin ndabumva uduteye akamurihe mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka kayonza mu rwanda ufite ikibazo ubaza icyiyumviro ubishikirize kuri kiganiro turiko tuvuga c'icyorezo ikiza ibihara vy'inguge ko inaha tuba tubona icyorezo cy'ubushita batari babimenya cyane ese biterwa n'iki ni ukubera ubukangurambaga bukeya bigenda biti murakoze
nibyo nibyo urazi yuko iyo icyorezo giteye ahantu bwa mbere muhozi faustin ni ukumenya yuko ubwo bushita bw'inkende ari icyorezo nk'ibindi byose ariko gifite ubwingene cyihariye kuko kirafite ukuntu nk'uko nabibabwiye iyo umuntu ahuye n'abantu nk'icumi ashobora kubwihereza akacanduza abantu batanu ni ukuvuga mirongo itanu ku ijana rero abantu bariyo batabona ko ibintu byacitse kenshi twebwe ntidukunze kumenya tutireka twirinde ariko kiba gihari burya uzobibona yuko habaye abantu benshi niyo usanga abantu batanguye kwiyegeranya batiyamara twateze ariko babyumva iyo ngiyo tujya mu bivuguyeho za rusizi hariya ku rubiyo rwa bukavu rwa goma ikindi kayonza kayonza ni hirya kure ukamenya we ntikiragushyikira mugabo mwibuke yuko abantu bagenda cyane arava hariya kararashisa iwanyu ni urumva ni nayo mpamvu bavuga bati kwirinda kwirinda aho uri hose kuko ubu abantu n'uruja n'uruza si kera bagira n'amaguru ubu mu isaha imwe amasaha abiri atatu aba yavuye rusizi aba yavuye hariya rubavu yashyize kayonza aba yavuye tuvuge bukavu yageze kigali urumva rero cyane cyane ni ukwirinda kuko kayonza ni muri kure burya hajya muri ibyo bihugu kandi ikiza cyagaragaye muri ibyo bihugu mu mpande zose urumva rero ubukangurambaga burahari nko mu rwanda burahari no mu burundi burahari gusa numvise yuko abantu batabikurikiza ntibabikurikiza kubera iki aho niho hari ikibazo ariko nk'ubura wowe wari ubizi ubwo bushita urabuzi warabwumvise ubukangurambaga mu gisata cy'ubuzima iyo o barabikora no mu burundi kugira babikora twumvise umushikiranganji iyo iwanyu bamwita minisitiri urumva yabishyize ko ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko ubukangurambaga bujyana n'ingiro ni nka kujya ku mwarimu adafite imfashanyigisho iyo wigishe ntuba ufite imfashanyigisho zikwiye ntagiye bakanyigisha ntibanjyane muri laboratwari ntujye gukora ndabibone neza mba mbonye igice ni ukuvuga iki burya ubundi mu bigo nderabuzima bw'ibyaha iwanyu kayonza bategeza kuba bafise igisata cyungirije gitoyi cyo mu cyiciro cyo hasi cy'ubukangurambaga baza mu midugudu mu masegiteri bakabaha inyigisho bakabereka iyo ndwara bakazana imfashanyigisho kugira ngo mugende mumenye ingene muyikingira ingene ubwirinzi bumeze n'ingene mubigenza iyo mubonye uburwayi rero ibyo no mu burundi ni uko abantu baheza ngo babikorere ko kuko barabona bati bariko barabitubwira ariko tubona nk'abanyagihugu babivuze bumvise bavuga ati twebwe nta n'amazi dufise nawe twokara ata n'amazi dufise mugabo iyo n'ibyo bafise badashobora kwirinda nk'ibyo hano yambu ntibikenera amazi n'ibyo byo kuja gusomana baba bakwiye kubireka ibyo ni ibintu eh, bijanye n'imico y'umuntu iyo bavuze bati ari ikiza ukabyirinda hanyuma mugabo no mu gihugu bakamenya bati turabahimiriza rero hari ibice bimwe bimwe by'igihugu usanga badahimiriza cyane kubera ibyo bahimiriza ntabyo bafise kuko uba ubwiye ubwiye umuntu uti genda ukarabe atamazi washizeho atayabona uba uri kuvuga ubusa hanyuma iyo ubwiye ubwiye umuntu uti eh, abantu muze muragundana mu- ngo mu- ngo mugende ku uh, mu- nabo mufise eh, agakiriziya gatoya agasengero gato cyane mufise mu isoko akantu gasoka abantu bose bagenda bavuga ngo aho nangahe hanyuma cyane mukaba mufise bisi idakwiye itwara abantu benshi be- be- bagenda bicaranye ko aho urumva yani bimwe ukenera ku ba- ku banyagihugu ku baturage ntabyo uheza ngo ubone uba uri kubasaba ibidashoboka naho rero bi- bi- bica byugarira muri mwe n'ibihugu by'iwacu bisa ubukene bidafise eh, ibyo twokwita iterambere rikwiye ni nacyo bituma ubona mwe n'izo ndwara zihaza zikahari zizira kubera zishikira ahantu hashashe zikoga nta cyamira
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku kiza c'ibihara vy'inguge eh, kiriko gikwiragira mu bihugu vyo muri afurika eka mbere no hanze y'uwo mugabane ni vyokorwa eh, kugira ngo ico kiza kigwanywe bwavuze ku bijanye n'incanco incandago Ah, ndabona nka igihugu ca espanye caremeye gutanga incandago ibihumbi amajana atanu zo gukingira ico kiza ah, c'ibihara vy'inguge kikaba kiriko gihamagarira ibindi bihugu biteye imbere vyaba ivyo ku mugabane w'uburaya canke na amerika ah, kugerageza gufasha gutanga izo ncanco Eh, ni ukuvuga ko izo ncanco ibihumbi amajana atanu doze ibihumbi amajana atanu ari nki- ibice mirongo ibiri ku ijana biri mu bubiko muri esipanye ku bwanyu ni kuki ah, hariko haboneka nke ni kuko ivyo bihugu vy'iburaya ivyo bihugu biteye imbere bisizo izo ncanco mu bubiko bitariko eh, biri- birafasha ibihugu nk'ivyo muri afurika biriko bigeramirwa n'ico kiza Eh, nk'uko nabivuze urabona iyo ikiza caheze nk'ubu tuvuge covid iheruka kuba gusa ni- ni- nicogoye Eh, hara- hariho rero ukuntu na nari nabikubwiye bagumana eh, burya buhinga bwavumbuwe Eh, birya bintu byo gukora bakaba bafise irya tekinoloji ni ukuvuga birya bahinguramo injanjo imiti i- i- yaba imiti yo kuvura cyangwa yo gupima egeye muri laboratware ni ukuvuga bagomba kuba baki- babifise bakabibika kuko nk'uko nabivuze ikiza iyo kije eh, ntuvuga ngo cagiye burundu kandi abantu bakiriho abo gifata ni ukuvuga ni nk'imburi ni ukuvuga uca wama ukorera kuri ubwo bushakashatsi mbya twabivuze mu kanya gaheze sinyuma ndabisubiramo rero nk'ubu iyo habaye nk'ibyo baca baraba bati mbega tugeze bagaca bihuta bati reka tube turakora izingana gutya turabe yuko two- twohagarika uwo muvuduko hanyuma atabare nabo nyine bashiremwo bashiremwo akabo bashiremwo eh, bakore mu mufuko bazane kuko izo ncan- izo canjo ivyo bipimo iyo miti nikorwa ku buntu ababikora barahembwa ibikoresho biragurwa ni ukuvuga ibyo bakoramo ni ibigurwa n'amafaranga urumva ibyo byose bikenera bije ariko igikuru ni uko iyo hamaze kwitwa ko ari kiza hacagomba kuba ubufatanye ubufatanye bw'ibihugu nka burya byibumbiye mu gisata mpuzamakungu c'amagara y'abantu Bi- bagomba kuba ibifatanye by'ibihugu ibifatanye by'akarere nk'ibi bya cdc afurika ni ukuvuga canke muri east africa mu bihugu vyo mu burere ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hirya no hino haba mu guhana amakuru haba mu guhana ibipimo haba mu guhana izo ncanjo haba mu gucungera haba mu mipaka n'ibindi bagomba gukorana mu kurwanya ico kiza ni ni- ni- nivyo rero bi- biriko birasabwa ni ukuvuga ubu eh, igisata mpuzamakungu cyavuze yuko ari ikiza eh, ni kiza nyine hanyuma ni ukuvuga eh, ibihugu byose biteza gu- guhaguruka kuko iyo bamavuga bati eh, inzu y'umubanyi ihiye eh, ni ugutabara hakiri kare kuko iyo waba utatitandukira iyo utabikoze eh, kugira ngo uzite utaronerwa ku murongo wa telefone dufite simon uratwumva ndabumva neza uduhamagara urihe ikibazo icyumviro
mwakoze hari ahantu yari yabihereye ari kubivugana nabyumvaga avuga ngo navuga ngo ni ikibazo cyo kutita ku ku ndwara cyangwa bakaba bagasa naho babyoroshya bakabigira ibintu biri aho ngaho ese buriya baramutse babikoze nk'uko bakoze barwanya kovide n'izindi ntabwo byagira byafasha kurushaho kuruta uko ubungubu barimo bayifata kuko urabona ko uko bukeye n'uko bwije niko igenda irushaho kuzamuka uko bukeye n'uko bwije niko irushaho kuzamuka kandi yambukiranya imipaka ifata hepfo no ruguru kuko urebye ikiganiro cyabanjirije mbere muri kuri fevujoni muribuka ko bavugaga ngo batangaga agakarita k'umuhondo ku mipaka ubu ngubu ndibaza ni iki kiri gukorwa kugira ngo igabanye kugumya kwambukiranya nk'uko byagiye bigenda ku zindi ndwara kuko urabona bikomeje gutya wazashiduka buri gihugu cyose imaze kugeramo nk'ubu ngubu urebye aho yatangiriye ukareba aho ubu ngubu iri harimo ikibazo harimo ikibazo cyo kuba itari kwitabwaho cyangwa n'uko inkingo zayo kubera ari bw'ikiza ziracyahenze ushobora kuba wenda ambwire ni inkingo zigihenze yarabaye nk'ubigarukaho asoza avuga ngo abaganga bazikora abatekinisiye bakora izo nkingo ngo nabo barahembwa wenda akaba ariyo mpamvu atubwiye ngo niyo mpamvu zigihenze cyangwa nta kuntu nko mu bihugu bisanzwe bikoresha uburyo uburyo bw'ubwishingizi busanzwe bw'indwara nko mu rwanda wenda bwa mituweli n'ubundi ntabwo baba bayivurira kuri ubwo bwishingizi kuko urebye ukuntu imeze bishobora kuba no kuyivura kuba biba byagorana dukurikije uko umuntu aba arimo ayibona atubwire ntabwo ku bwishingizi byakunda ko umuntu yakivuza bigakunda iriya ndwara cyangwa ubundi irakira bwite igashyira mu muntu cyangwa ihoramo nka virusi murakoze urebe ko iki cya nyuma ubushita bw'inkende cyangwa ibihari ni indwara ikira irakira ikava mu muntu nka burya kwa kovide irakira cyo kimwe na sida iguma mu muntu ariko iyo irakira zose ariko ziterwa na virusi hanyuma wavuze uti ubwishingizi nibyo mu rwanda murafite ubwishingizi bugeze buri hejuru ariko ubwishingizi mufise ni ubwo hagati mu gihugu si ubwishingizi mpuzamahanga uvuga uti igikozwe muri esipanye gikozwe mu bufaransa cyangwa muri amerika ni ufata ubwishingizi mfite ngaha mu rwanda bukanyishyurira ibyo mufite ubwishingizi bwo hagati mu gihugu nk'ubu uyirwaye umurwayi uyirwaye aragenda mu kigo nderabuzima bamuvura kuri gusa ni ku buntu hanyuma ariko hageze iyo miti ni leta iba yayiguze buriya leta niyo igura n'izo njandago ni leta izigura cyane naho ikazigura ku giciro giciriritse ku bufatanye mpuzamahanga nk'uko naheje kubivuga iyo abantu bashizemwo nka burya mugira iyo iwanyu mubyita ibirimba cyangwa bijya mushyira hamwe amafaranga kugira ngo mugure ikintu gihenze umwe atukwigondera mugabo kubera mwagize ubufatanye mukakigondera nicyo rero niho rero bihagaze iyo habaye ikiza akaba icyorezo cyateye ni ukuvuga ibihugu bigira ubufatanye bagashyira hamwe uburyo amafaranga ubushakashatsi kugira ngo bazane ibikoresho bikwiye byaba ibyo gupima ibyo kugendura ibyo kugendereza byo kuvura kugira ngo aho cyateye hose bashobore kuhashika nk'uko nabivuze uzitirire kure nawe utarabonerwa hanyuma wavuze uti none ibi bintu ko babyorosha bakabyorosha nk'uko umenga n'ibintu biri aho ngaho ni ukuvuga kandi icyorezo nacyo kiri kuzamuka birumvikana kuko nakubwiye ni kenshi ibihugu amaleta baravuga bati twa icyorezo cyateye kubera bataba biteguye neza haba mu buryo haba mu bikoresho mu baganga mu kwihuta kujya kurwanya icyo kiza ugasanga ntibabyiteguriye nk'ubu bariko barabyubaka bakubaka bamaze gutera twebwe tuhimiriza mu byo twiga n'ibyo dukoresha no kugendura nk'uko nabivuze mu ntangiriro ni ukugendura hakiri kare hanyuma hari ibyo twita eri warning system tuba dufise ni ukuvuga imburi ukaburira abayobozi ukabura ibisata by'amagara y'abantu utiyamara aha hantu turabona ko iyi ndwara iriko irazamuka mwirinde mubwire abaturage mwongere namwe mugire ibikoresho bikwiye mbere umurwayi abonetse mushobore kumuvura cyangwa nawe mugende kuraba aho hantu haba mu mudugudu haba muri segiteri mugende mugenzure murabe yuko atabandi buba banduye bahari mu minsi cumi n'ine nk'ibi twavuze ko niyo twabonye yuko iyo ndwara yiyubika iyo wayanduye mu minsi cumi n'ine umuntu kuvuga mu ndimi cyangwa mu ndwi zibiri iby'umweru ni kumubyita mu kinyarwanda ni ukuvuga uwo muntu bagomba guca bacungira bagashyira bajya abakangurambaga cyangwa se bajya baremesha kiyago mu burundi cyangwa bajya bakurikirana abantu barwaye ku midugudu ni ukuvuga bakaraba iyo ndwara ko atayirari ibyo byumweru bibiri muri icyo gihe bari barayirwanya bari baracungera aho hantu yabonetse bakaraba cyane cyane abo bantu n'abo bahuye muri iyo minsi cumi n'ine mwahuye n'abantu wagiye ku rusengero runaka mu isoko mu iduka mu ikoraniro cyangwa se ya gitifu gutyo gutyo ukagenda umenya uti aho umuntu yagendeye abari bahari n'ibandi baturukanye kugira ngo habe ubugenzuzi urumva ko bisaba uburyo bisaba uwo muntu azoba ariko akorera ikorerabushake yego barashobora kuboneka ariko henshi ateza kuba amafaranga mubona ibihugu byo muri afurika byo kwitegura gute ku biza bindi bishobora kwaduka no mu bihe biri imbere nk'ibi turi ko turavuga ibihara by'inguge hari n'ibindi bishobora kwaduka mu biganiro twigeze kugira imbere mwarigeze kuvuga twarigeze kuvuga ku byerekeye indwara zishobora no kuba zifatira ku ihindagurika ry'ibihe zishobora kwatera zikomera kurushiriza ni ikihe mubona amaleta muri afurika yokora kugira yitegurire ibiza bishobora kwaduka no mu bihe biri imbere nk'ibyo byorezo ubwa mbere ni ugushyiraho imigwi ikora yo kugenzura indwara zishobora kuba zaduka cyangwa nshyashya bakagira ubushakashatsi ubushinganzi bwose bw'amagara y'abantu mu bihugu byose bakaba bafise ibyo bigo bihanitse bikora ubushakashatsi kandi bikorana n'ibindi bigo hirya no hino ku isi ni ukuvuga bakaba bafise ibikoresho n'abahinga kandi bakaba bafise n'uburyo bwo kugenda hose mu gihugu atana hamwe basigaje inyuma kugira ngo bagende bapima bagende bagira ubushakashatsi cya kabiri bakabika amakuru bakabika amakuru ni ukuvuga nk'iki kiza cyateye bakamenya bati cyateye iki gihe kimeze gutya twakigwanije uku hamwe twosubira kubuka twoheza tukihuta nta byo gusubira mu ihumbi ibintu bikaba bizwi hanyuma mbere n'iyo migeri ikaba yarapimwe ikaba izwi bagomba bayikurikirana bakaraba bati umuti twari dufise wari uyu none ni ubikora bakabikora vuba na bwangu abantu batarazindigara kuko buriya icyo icyo gisata kibereyeho ni ukugira ngo bazibire ibiza bitaratera n'iyo giteye naho bakirwaye kitarasinzikaza abanyagihugu cyangwa kibahitane niyo niyo ntumbero nyamukuru nizo ntumbero zibiri hanyuma rero iyo bafise inzobere z'abo bantu zifite ibikoresho n'ubuhinga n'uburyo cyane cyane uburyo bw'amafaranga uburyo bw'ibikoresho byo kuzihiga izo ndwara aho uyu muntu ahiga umwanzi niko bimeze hanyuma bakaguma ku rugamba ntibashyire hasi ibikoresho baguma barikanuye kugira ngo izo ndwara ntizigire aho zimenera n'aho bihagaze hanyuma bakaza rero barabwira abatwara abatware abajejwe intwaro bakababwira bati iyo amara ibintu bimeze gutya murabe mu igenamigambi ibiza bitwugarije kenshi ni ibi n'ibi n'ibi biramaze kubona yuko bafise hari mu bihugu bimwe bimwe ubushikiranganje bwo gutabarana n'ibiza n'isibe ibintu hamwe n'ibyo bakaca rero babishyiramo n'icyo n'ibyo byo kwirinda indwara akabishyiramo kandi murabona ibihindagurika ry'ibihe ngira ngo tugize iminsi turonka n'ibiza bya hato na hato birababaje mugabo mubona yuko biterwa n'ihindagurika ry'ibihe no kugira n'igurana ry'abantu no kugira ubukene bukabije ku buryo abantu batigondera ibintu byo kwirinda rero ibyo rero byose bashobora kubishyiramo bakabona bati ubu bijya twita sante publike ni ukuvuga bijyanye n'amagara y'abantu rusange bakabipanura bakabyongera ko bakabiha agaciro kanini kugira ngo bazite bataronda murakoze cyane ndabashimiye yari muganga ko nakuze yanonosoye ibyerekeye indwara zirandagata umuhinga bita umu epidemiologiste ari i Bruxelles mu bubirigi twako turavuga ku kiza cy'ibihara by'inguge kiriko gikwiragira cyane mu bihugu byo ku mugabane wa afurika mbere no hanze y'uwo mugabane n'icyokorwa kugira ngo icyo kiza Uh, gishobore kugwanywa hakiri kare ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro namwe mwese mukunda ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi ry'amerika mugire ibihe byiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu biri imbere mukurindira mwese ndabifurije kugira ibihe byiza